from the light shall ever shine. Power to the people, power to the people. As the wind shall ever blow, so the sea will ever flow. Power to the people, power to the people. As far as there is life, there must be hope. Power to the people, power to the people. As the sun shall ever shine, so the sun shall ever rise. people, power to the people. As the wind shall ever blow, so the sea will ever flow. Power to the people, power to the people. As far as there is life, yes, there must be hope. Power to the people, power to the people. Give power to the the people for the people. They are the people by the people. They are the people with the people. Power to the people. Democratically, they are the people is the people. Power to the people. Economically, they are the people for the people. Power to the people. people i salute and welcome on this beautiful morning to inform me radio and this now our paper check check program investigative table uh, of course now they listen to on a country continent and world sister the one and only olayemi boy somebody dey himself for background no no be <laughs> the heat wave They they worry some people so they dem dey find themselves dem no know say say we go dey hear as dem dey find dem so when when we go dey tell una say una dey find better place stay where breeze go dey blow una better breeze go dey blow una now una go do say like on top of eh, eh, rock like on top <laughs> na on top of tree on top of tree especially if know you dey on top eh, dogoyaro tree nothing go touch you for there you go just dey there correct breeze go just dey blow you under you under. You know that kind thing anyways <laughs> I welcome everybody. All right, chap, chap. make we greet. Then we go enter the the we go enter the papers for today. My innocent indigenous people of Nigeria, I salute now on a good morning, yeah. Merry Christmas, and I greet Oga President, the authentic President of the indigenous people of Nigeria, Oga Oga Moses. I greet Oga Adiomo, our personal Professor Ambassador to all the indigenous people of the whole world and to my mama our mama the chief whip <laughs> wey dey flog everybody i greet you good morning mama. if una see the eye wey i take dey look am <laughs> <laughs> body dey body dey shak body dey shaka. am. na eye ba comot face eh, who you know who, who no gree look you you know say i don gree to greet engineer i twale o. Oh. hmm, okay oh. mr president sir. Oh. I can hear us very clearly this morning. Uh, good morning, oh. Okay. Good morning, sir. I hear it I think this should be somewhere. I don't know where I exactly it is. <laughs> I know. Oh. I don't even first salute yourself. I give you befitting okay salutation. you you you call come from from virtual to physical. <laughs> <laughs> Mr. Ademo, I don't know. I want to I want to do this matter. Oh. Eh, we go must get am no matter how e be e no go wise pass us. yes so <laughs> you are very very correct because una be patient now. because uh, you know miracles happen all the time. yes say miracle no dey tire jesus o. Oh. miracles happen all the time a miracle also happen. somebody say amen. amen. Right, so my name is Agamo this morning good morning. all right thank you. Yeah, to the very valuable indigenous people of Nigeria. and the compromising people of Africa at the Great I salute Una this morning because the compromising Africans, I bring you into the scheme of greeting because I want you to know that we are aware of you and that we are saying this morning, pull your hands off it because it will earn you nothing but good. So that is why we are greeting you. We are wholeheartedly greeting you and humbly greeting you that we know you are there. I want to greet the, like my brother I use the language, the very innocent Nigerians. Mm-hmm. And I want to say the very valuable people that they choose to make vulnerable. Mm-hmm. I greet everybody today. Mm-hmm. Uh, um, we no go take too much time because time day to take go through. We go use the time to go through more papers. But this morning we will look at our money fee when the studio reading. That is the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. By traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. This morning we will discuss what pressure is. I know discuss pressure group, but we won't look at pressure. When a particular thing is under pressure, two possibilities, two things go to come out when a, a ball, a football is on is on a pressure, it helps to make it move on a direction that the leg chooses to send it. But when the pressure is far much than it could take, something else comes out. It helps you to see the inside with the explosion. And when the human being is under pressure, two things too are expected to come out when fruits are under pressure, two things are expected to come out. Is either it fall off from its source of strength or it shows that it is very ripe. And when they are ripe and you put the ripe ones under pressure, two things takes place there. One, it helps to generate particular juice that will may likely be very healthy and at the same time create shaft that can be separated. And so this morning, we want to look at pressure from the angle of which is the indigenous people they go through right now. Now, when you put grapes under pressure, one thing that is certain is that <coughs> um, which when they try to talk, they say there is no wine. If grapes are not pressed, you no go fit get wine. You no go fit get perfume if you no crush flowers. Right now, the indigenous people are going through pressure. And they started with the language. To them, it's a slogan, but to me, it's a mockery they came up with the language, even to the point that NLC wanted to do a protest, let the poor breathe. And I say, if you feel any pressure in life, it means God is bringing, bringing the best out of you. I remember the words of the late elder statesman, Elijah Metama he specifically used one word that is very important to what we are saying that they will never let Nigeria have rest. Even after the war of 1967, they will keep making one trouble or the other so that we will not have a stable piece of economy and then for us to be able to get out of it. Even though they recognize that the country is made up with very highly intelligent people and hardworking people. Please, there was something there. There is a fact they recognize. And that is why I say today the pressure you are going through in the country, the pressure you are going through in the country, not to help get the best of Nigerians out to become what Nigeria was supposed to be. Look at it. The created problem. They have been creating and they are still creating. But people see corruption as the exit route. People see fighting each other as the exit route. And I want you to refer back to the book of Acts of the Apostle. After he gave a roadmap, Christ gave a roadmap of how the gospel should be spread. They know they're willing to go through the process there was a pressure that came, and the explosion made the preaching of the gospel go. The scripture says they went everywhere preaching, hmm. not following the roadmap anymore. Today, Nigeria is under pressure that is going to make each region to become very, very important in the scheme of things. That is going to make each region to become independent to the point that if we don't go through this pressure now, we will never go through it in the soft way. I remember we have said freedom is never given, it's demanded. And it is sometimes you have to find your route when somebody tells you that you are not important. There is no vacancy. When you are trying to go into relegation, you pull yourself out of it, will virtually make you to be a star somewhere where no one was hoping to ever recognize you. So, to the very valuable indigenous people of Nigeria, why are you feeling so sad that the economy is going back? is to help you go and secure your farms. Make sure you annihilate whatever you see around your farms. You, the antelope and the the grass cutters that are eating your your crops. If your traps are no longer useful, you have other means traditionally to keep all these antelope away from your farm, so that your farm can actually generate the things that you can eat and stop being hungry. If the if you have cocoa and red ants are not letting the leaves to spread, What are you expected to do? Do you just leave them to go bad? No. What you do is to apply the things that can make the red ants to stay away so that they, you can have your cocoa, harvest them, and make money from it. And then you live in and become an independent man to the very valuable people of Nigeria. The pressure you are going through is to find out the best from you. No, no time you will have that perfume that you are spreading on your clothes every day or you wear on your clothes on daily basis if some flowers were not crushed. So your present crush is to help you get the best out of you. Good morning, Lisa. This morning, I be Adio Muaka, where the truth ambassador to the indigenous people of Nigeria, Africa, continent, the world at large and informing platform. Don't be discouraged. Just watch out. There is a lesson you are learning. Just focus on the lesson and not the pain. You will get the best out of it. Now, well Mm okay so this morning uh, my name na oga moses i dey studio now oga demo na only you dey outside o but don't worry don't worry see, see, mr demo don worry a new studio is possible but not alone you are not exactly you can't be alone with you oga oga ah. na wetin i tell engineer today be that i'm with you i go do i go do i go do ambassador today i go do you cannot you cannot be alone with you. Uh, uh, the things you are saying is from the same place it's coming from. So uh, we are together. Just in two different locations. <laughs> No, Life is so sweet. Now we are in a position to kill the antelopes and the baboons. <laughs> you said a very veritable trap that can really trap them. Eh? <laughs> And you know, uh, from what you said, Mr. Ademo, from what you talk just now, mm-hmm. now one come out from um, the fact we say we all of all the different uh, regions as e dey and you say di regions um, by dis uh, current hardship wan dey independent um, so our independence na cross um, cross sectional independence not be dependent independent um, because we no fit dey on our own god no make the earth like that so i agree with you say yes regions wan dey independent but the the current nigerian region dem no there is no plan to be independent. More talk about e it. It's we suppose they independent, but there is no plan. What what do they see now? Now the big Nigeria they break into smaller circuits, smaller Nigeria, smaller communities with the same administrative backward tendency inside the runnings. If you want check them, make I give an example edo state dey among the south south states wey set up um, something basin security basin basin commission um, some months ago so if person see am you go say oh south south don dey take the step take the step to do what because security don increase more and more now make i explain wetin e mean so i we go understand say we are not going into any kind of regional setup for development we dey go into regional setup for corrupt practices if me and you and eh, oga spaceship and eh, madam and engineer come from different region but eh, come from different state but the same region and we get insecurity problem and we agree as governors of our state say we wan stop am if i bring money you bring money you bring money the money wey only me for bring take fight wahala for the region we go share am so i go bring small you go bring small So instead of seven fifty billion, for instance, we'll call end up using three hundred billion. The remaining four fifty, we go keep them now our own. But we go see the dividends of uh, you know insecurity. Not because the insecurity will work among because we dey privileged to know the very very bad sides for each of the regions and for our state and we know the very good side so we know the areas to go man and the areas to unman na the data wey civil uh, most civilians most citizens no get so um, developers wey get sense wey dey inside government no dey go those areas go buy properties because they know say na security prone area but because citizens no know they go go there they go buy so when they dey buy e go be like say peace dey when they don buy finish the peace go disappear just like this one wey i think all of us dey common with when we wan go rent house they say light dey that community people go travel go rent house They go rent the house inside di one year light go loss They go dey complain inside that one year road wey smooth go spoil because they no plan for that place to develop on e own dem plan say we go lay one layer of asphalt for that road because people not dey there plenty the road no quick spoil but when pressure don dey on the road because of constant traffic the road quick spoil They go give them one transformer wey fit carry almost five hundred houses because five hundred house never dey that time as at that time light dey dey when three hundred people go enter there light go off when four hundred people go enter there transformer go blow when five hundred people enter there transformer go spoil completely dem go come comot transformer They go come dey darkness This thing why they tell you so It dey happen across the region all regions of nigeria so now we suppose go into regional government because the oron sahel report give room to close the gaps wey dey government and allow each region promote wetin again like we talk yesterday and and very very e dey very important be say we need to identify as we speak wetin each state dey get in terms of resources which each state go fit produce in terms of revenue from those resources wetin each state dey produce agriculturally how much they go fit get from those agricultural produce and inside that calculation how much small farmers go benefit from am but as we speak that template no dey anywhere that is that blueprint e no dey anywhere if that blueprint no dey my brother if anybody tell you say ah my people for uh, everywhere anybody tell una say we wan run regional government develop nigeria tell dem say i say na lie because na another fraud na another removal of subsidy na im dey wan start regional you know make i you know sometimes the go. i talk am say federal government no dey push their responsibility well well go state now state dey try to push their own to local government Now you dey hear regional regional see federal government wan do a oronsaye report because oronsaye report keeps the government off responsibilities to a large extent e put responsibility for state and local government on the grounds that federal government go share wetin dey come to those regions and as i speak to you that mass dey don solve am na im make dem increase allocations to the states so state governors no get right in short the president get right to tell states wey dey owe salaries say go and pay salaries The president get right to for to tell states wey never get electric vehicle make dem go get their electric vehicle why because part of the calculation wey me and you no know mm. join the calculation wey they dey give them, wey dey make di allocation dey big so right now eh, wetin be name The guy wey no get result eh, eh, and wey dey say na he she that guy now e get right to implement oronsai report now make i tell us the bad thing about that oronsai report the government don't fragment that report to favour them and then they don't fragment the report to uh, eh, favour now. You know go favour the people that is they don carry federal government don comot eh, hand from the tight corner where they put us give state government make i tell you state government no go feel remove a subsidy and as far government no remove fuel subsidy no matter my brother my sister no matter how the government be eh, agriculture look agriculture look solid mineral no matter the grammar wey dem blow eh, me and you go still dey where we dey no matter wetin we produce mm. we go still dey you know why because the economy wey we dey wey dey suppose don arrange twenty forty years ago to look into wetin obasanjo call diversification of the economy for nineteen ninety nine twenty something years ago They no do am as far they no do am my brother we no go fit diversify anybody tell say nigeria economy go grow in one year na lie four years is a lie eight years is a big lie because no fruit dey drop from tree wey no grow from ground you never see fruit wey grow from up e root dey up the fruit e dey down You know, dey the way god take make am na ground e go go up e go come bend go respect you come down. we get hanging trees we fit plant am the thing go hang. <laughs> eh if the hanging the vertical trees the vertical agriculture wey madam we talk about so eh e get soil wey dey from up dey grow it must respect gravity go come down the same thing with the one wey dey down if e grow from ground e get where e go high reach e go come down that's why every tree no matter how e take high high high e dey always bend down to pay homage to the ground but right now nigeria economy no bend down na up e dey so eh, federal government the way to go number one you go first remove subsidy by fifty percent i no say make you remove am all o oh. remove subsidy by fifty percent across board for education for agri for health so that the poor go fit breathe then they go implement the oro sahel report if they implement oro sahel report as we dey so nigeria never chop anybody o oh. They go dey chop theirself because the report alone na like closing border for country eh, make i stop here so that other my brother and sister go put mm. water. That's why I am I am I am very very dumbfounded right now. Eh. <laughs> Madam, I said yes, yes, yes. Uh, una dey listen to us on Informe Radio this morning and na uh, our paper check check program na im be this paper check check mm, before you go make we uh, uh, oga amber you still dey with us o. Oh? i dey i dey here make uh, oga spaceship go close to your microphone No? okay eh, you see na make me laugh because you dey use <laughs> you you dey sabi use mirror check people from different places <laughs> this your glasses wey you dey wear mr adeyemo i come borrow the lens. <laughs> i no understand. no i, I mean i mean your glasses you, i mean your glasses. i try to say you are suspecting me. no no no no no i mean your sight for vision. na i dey uh-huh. talk the way you take dey see from a distance i like to borrow that lens because you see am as if you dey there Eh, and i make dem call you ambassador of truth truth dey clear eye to see far <laughs> eh, falsehood na dey make this one wey dey lead us no dey see us <laughs> eh, because as we complain reach e no believe say we dey suffer e no believe am some quarters, as i speak as i yesterday dey say nigerians still dey buy for in volumes they are not poor they have the money you see person wey dey see road dey talk like that as we speak club houses for edo and many states The record increment in patronage nigerians no poor ice <laughs> water as we speak wey dem dey sell for some part of lagos dem dey complain say as dem tie am thinking say people go buy dem no buy dem still dey buy the pure water <laughs> meanwhile pure water seller say dem fit increase the amount to hundred naira per sachet as i speak to you even if dem increase am two hundred naira per sachet nigerians go buy e show say we are not poor e show say we get the money so na make dem dey plan dem go still increase the fuel uh and the intelligent electric motor dey come see if electric motor shock people eh they, they no go believe make una no try enter the motor because they off light that's the end those wey dey wey dey don off for elevator before they can tell you the story if they off light na where the motor dey na natural come jam am make we no use our life play gamble there's no plan All somebody say electric i get one machine wey dey just bring now uh, the person say he wan use am test run nigeria the machine dey iron some certain clothes now tell am say see the machine go blow two things either they give am overripe current or underripe current because the cloth wey wan even iron our fabric e no go fit iron am there is no light our body don dey used to the iron if you wear cloth your body go iron if you sweat <laughs> if you dry <laughs> your body go iron am so i dey explain all these things because all the alternatives wey this current government dey give us na to make us poorer You know they make us rich o make we go back to our indigenous approach see all dis eh, burger wey dey sell make una leave burger o oh, make una go dey chop ordinary bread beans is very lucrative there is nothing like akara na akara dey call am akara dey we dey sell akara um, beans whatever they call it beans cake or see all those things not be inferior to us. oh yeah make we enter papers now. eba no be garri cake o oh, na eba. <laughs> okay so mo mo mo mo continue. um, because if if you no know your name if you no know your name oyibo because i remember now say in roots that time our people dem carry comot as dem carry dem comot dem change their name because once you lose a man's identity even the man go dey doubt himself na im dey wan make we dey do so we no go do am. Oh, the daily times daily times wetin daily mm-hmm. times even dey talk. e say your patience patient jonathan. na na perseverance na im dey wan write perseverance. they eh, they bin wan write perseverance. no mr adeyemo read am read am no mr adeyemo read am as dem write am. okay perseverance. Eh, eh, it is, it is perseverance. Uh, pres uh, perseverance. Mr. Adeyemo, now you write down. Won't be in vain. No, no, no ma madam, madam, madam, wait, madam, wait. Read them as they write down. Okay. This is one of the corrupt practices in journalism. Your patience. Hey, hey because dem no write am well and dem print am. perseverance. this low quality paper. won't be in vain mm -hmm. assures nigerians. this paper abeg ah, make we make dem sue the paper make first. Interpret, make we interpret You here we dey interpret wetin dis one mean. e mean say we sabi manage uh, stress. no na. Mm -mm. oga adeomo wetin wetin dis message. adeomo who sabi. e say the the their body wey you get. Yeah oga adeyemo be a body be a body wait, and we fit manage uh, tension no be the same thing. oga oga wait we hear you no suppose go like this morning you wait. he say our patient our continuous patient. no ah, go be in vain no go be in vain wetin he mean. he no go be in vain hoping say by tomorrow morning. mr adeyemo no be so no be so oh, he talk. by as we dey bear and dey go so e go well tomorrow. no eh eh it will be eh, eh. better off than this. mr adeyemo no use the word tomorrow mr ademano is what tomorrow you go say in the future. the tomorrow does not mean the one when they come after today o. Uh -huh. in the mr ademano why you dey interpret as if na you and the writer talk am. Okay. Mm. interpret am as he talk am in the future we no know when the future wan come o oh. that means we still get more waiting future no be tomorrow eh hey, we still get more waiting to wait no be so. Mm. no be so. Hmm? Mm. oga oh, adeoma how long we wan wait. See, please, uh, wait, I want wait. you to remember something, though. Mm -hmm. Your patience, it did not say your endurance, so. please, I want you to understand uh, something. It say your patience because patience is long suffering. Mm -hmm. So you should understand that he's not talking about today. It's still tomorrow. Mr. Right Demo, now ask you so. Which day you want patient reach? Patient, your patience and perseverance is not is not going to be in vain to see patience senior endurance o. Oh. Mm -hmm. and that it is not an issue that you are expecting a solution soon o. Oh. thank you And eh, na the other one here be this. so the way you take your body dey come so. just continue. just continue e no go waste. Mm. you no go waste. dey tell una say more concentrated. Yes, e no go waste. but he say no go waste e go the interest e dey calculate and come eh. compound interest <laughs> eh, oga oga oga uh, eh, the hmm. truth is that oga adeomo you know sir uh, pres uh, uh, i say uh, uh, just continue that's uh, the illegitimate president um, the illegitimate president something wey i notice about am that man know wetin dey talk o. Oh. Hmm. anytime now oga oga talk this thing sometime last year na assignment wey dem give this man i dey do yes na wetin hmm. oga oga talk but if you go remember oga oga talk this thing e go be that kind may june once we just once e tiff the election finish he enter this thing so na im tinubu make this statement before campaign so we talk discuss about when he enter when he make that his speech say subsidy ot uh, otilo e get one statement wey oga oga make say tinubu na person wey be say if he talk we go think say he just talk generically oga you still remember when you talk something like that say when he talk wetin he mean na he mean when you say emilo kan he meant that statement hmm. i remember say oga oga talk am say he meant that statement na na emilo kan say e the man no dey drunk no be say because say he be druggy say im speech confuse say mm. every yes e say every of im speech get wetin he take mean so this analysis wey analyse that patient so e dey very accurate very accurate truly he is speaking of the future until people begin dey chop uh, human waste people don dey kill kill themselves now they mm. say one seventy year old man i no know whether una see am seventy year old uh, man mm, his son kill am shooting son no no be oh. the no be the soldier wey no be the son, one no, wey him uh, him son kill because of gratuity and all that this one now the pikin chop the last food wey dey house na him the man shoot him son. my goat loss. <laughs> my do make i put my talk no, no, inside no. no no on a very serious note yesterday. My goat yes, lost. I think yesterday goat. was when they rounded up. Abemuna no vex. Uh-huh. Yesterday was when they rounded up a particular man's burial. The son needed money. He went to the farm to go and harvest a cashew. When he returned, he and his father get quarter. Now he panabit his father. The rest his papa go hospital. Papa died. Mm-hmm. Papa died. the burial. him. Mm-hmm. the bury They finished the burial yesterday. Mm-hmm. Now wetin make me dey tell you you dey talk about son killing father father killing son is now like a movement round mm. it's versa versa hmm. project. On hey, I like your happened yesterday. I like your prophetic prophecy. Yes, I know what happened yesterday. This one has still son. He say he need money, money no come. He say father they very useless. Mm-hmm. He no plan for future, no plan for anything all at right. all. Mm. So that's na the father crime. <laughs> now he attack a father burst the eye, pull your eye, you go sell your eye. Because human harvesting, body harvest, they thrive well, well. Yeah, yeah. And now government, they control them. Mm. People like, you know, they no go want talk. Oh. But people like uh, this Niger Delta person, wey get university somewhere, mm. mm. mm-hmm. man call him name, mm. Asari Dokubo. Then they do this thing and then they mm. do it for governments. Now them, now them, them finger, now then they remove body parts for Imo, Anambra, enugu all those places that them the the soldiers wey buhari the people that buhari hire because na na buhari dey run gbagbo we fit talk am that time now we talk am 2022 we talk am well well we no hide am for radio. Mm, but dem go say na oil pipeline. yes contract dem give dem. contract dem give dem na na dem dey provide those man power okay. wey dey remove people pass so e go sell am dem come catch am say they dey ask her he no even get remorse He say because papa no dey no dey no dey useful. so abeg mm-hmm. make we no be the way wey body take dey uh, each person na im dey take dey scratch am mm, so if not the the saw go came out the saw no go <laughs> ever heal. una no talk my goat loss o because why i dey talk this thing be say no be just goat loss burial wey i go dey carry food o oh. dey carry meat when dey go say no food o say e e don finish una till tomorrow they don't know say under where they sit down use uh, canopy with uh, all those uh, table mat abi table cover take cover okay. they dey wash cooler and plate outside under the table e respect himself na one person wey dey sit down, dey transport the thing since here ah. so under this table wetin come dey na dey bring am o oh, four cooler complete e full soup full stew full rice full beans full. e be like say one happen for edo state. wetin happen dem say. Uh, eh, <laughs> mm-hmm. They don't pay them. so why i do like this say eh no say dem share am but there is this one dem wan carry go house the other woman said, dem wan sell some in the evening carry the one go house so they will get money take buy other things when children dey eat some for house so i just dey explain say things really dey tough but people should be arrested in these tough times eh because you know, if you say because things tough you can't go the thief and ah, in these values in see na hard times like this now they know the indigenous nigerians and the non-indigenous nigerians mm. because na here values go show na hard times we dey know those wey dey principled. okay may we take more headlines still from the daily tinubu well done daily times <laughs> daily times make nigerians know now una wey dey travel na una pity pass because if i tell una wetin i dey go do there wetin i <clears throat> oh una go surprise the money wey una pay now una think say na government or uk government una give no be dem una give o oh. una don give nigeria better money <laughs> una dey there dey say nlc no longer honour government eh, nlc will no longer honour government's invitation for dialogue ajero anọfẹ talk this thing una not the one dem fit dash adero one eye for imo state. yes dash it that one na blend the blender. <laughs> okay They use that one take blender. Uh, so the blended approach to nsc Nice, you so this strategy na dem dey use since obasanjo time since democracy start come let us discuss come up to date for yesterday na they start discussion yesterday dem still discuss the discussion eh, no dey go anywhere there is no plan to make anything work as we speak student loan is at the verge of being dashed out to universities vc and vc have been giving ultimatum to make sure that their students apply in short the school wey apply more the vc have more tendency to that to continue to stay and or they will find somewhere plug am in as i speak to you now nsc is it has it has it has it has disappeared that's why they dey work on tuc tuc na the fraudulent arm of nlc every fraction wey make nlc bogus dey dey work on the union as we speak so one time we come dey we call nlc nobody go answer ajero don first talk am he say make we concentrate on the strike now tuc na sell out na so dem go break all the ranks of nlc so right now wetin ajero dey talk for dis news now be say indefinite strike is inevitable for me o oh, shut down di economy everybody go as go stay May we feel am we no dey feel am ajero mm, mm. himself na corrupt man agreed uh, and apart from that you remember when when this matter cast for the um, the strike action. Mm. all of us do say do that strike to just to save save face. Mm. He save face finish now. People come they say, okay, so you just do one day you belefu abi. Uh, he say, uh, you know, then there was there were threats. Now threats make us know carry am go the next day who dey threaten na when police dey give una biscuit and and water. na im na that to show you say not police people, the uh, police wey give dem biscuit and water and five alive because many of dem say dem take five alive oh boy. where police go dey give five alive know very well say government uh, each state wey re wey review those kind of uh, mm. the governors are involved that's one two mm. our warehouse for those states dem don pack am and i no even know why people dey go street una no know where warehouse dey. Because if you go to the warehouse we speak, it's well stocked, it's heavily secured. So whenever they give, so policeman when they hungry, when you they give money to, okay, now nah, can they, give you five alive? Five alive and water. For everyone they give you one packet day house because policeman no they give you anything for free. That same policeman can they give you things for for protest. Hmm. That same policeman they secure you and they, I no go blame Najero because Najero they push NLC as he speak. He come out to tell us say wetin dem wan achieve in two days just dey follow the story o dey achieve am in one day ajero abeg explain to us wetin una achieve in one day the reason why i dey raise this point na the same template osomole do in his time dem go say seven days e go be three days dem go say the government has showed remorse government want to this one government no even talk anything. say they say they don give government uh, how many days fourteen days abi thirteen abi fourteen days. yes eh, fourteen uh, days. my anger now be say no matter wetin dey give government eh e no go work because court order don firm nullify di strike as non and void so ajero get ten days to go prison for breaking court rules hmm. that one na phase one okay uh, ns make dem go register am as business because we already know say ns <laughs> eh, na business eh, so let's not ajero ate money the first time this one dem not give am see make we talk am plain ajero and im executive more na come out plain the discussion una get with federal government wey no work for in our favour now na dey use strike una dey use us dey play the game wey oshomolefe use us play everybody knows that but the problem is that tuc wey dey settle wey una no gree collect una own gbogri shey una don finally go collect the money because dem use people send the money to una hmm. first day una say no we will continue why una no continue the next day because you say government wetin you wan achieve in two days you achieve am in one day explain to the people wetin una achieve that oh. one day Okay. Because foil, foil not reduce. Um, um, you know, um, um, Ajero. Um, you don't dey stammer because of Ajero. Mr. Demo. Uh, <laughs> eh, no. <laughs> um, um, uh, um, eh, Mr. Demo. Tactical, <laughs> it's a tactical way to, to create a space for voicing. okay. Mr. Demo, this tactical way na Ajero use o. come. ways. Come one day o. You see one thing that Ajero dey do. is to tell you relieve tension of NLC and TUC as pressure groups were never meant to help the indigenous people of the country. Do you when, remember? Do you remember uh, reading or hearing that thing from the protocols of the learned? Yes, of, of yes, yes, it's there. Then secondly, read that book, The New World Order, Mm-hmm. I think it should be in page 370 something thereabout. Okay. There is a statement that has to do with pressure group protest, what it's meant for, mm-hmm. and why it's never for the people. Mm-hmm. So you are going to find out that it's never for the indigenous people. But because the real intentions are never disclosed to people, the essence of pressure group going on strike is like MOU written by written with or signed by government that is never known to the people of the same the people of the state. It is only the the the loud part of the MOU is uh, that is explained on media, on electronic media. But the real intention and embedded buried messages of MOUs are never explained to the public. That is what NLC and TUC have been doing. And that was why Asu had injury that can never heal. So initially, students were thinking constantly that ASU were going on strike for their purpose, for their own good, or no to them that it was just for the sake of the lecturers. But later, after playing to the gallery in the name of the children, the team backfired. Today, where are they? They lobbied and Jeddah brought them in as returning officers. mr adeyemo jega dey not bring them in as returning officer mo call the name na jega bring them in as politicians. politician okay. as now, i speak so, mr adeyemo many returning officers are now political officers they are card carrying members in short most federal universities have card carrying members on no, the executive of the both, school. both polytechnics and monotechnics and uh, whatever. and College of Education, all of them. All of them, they are all card carrying members of a particular political party. That is one. But let's look at NLC. The slap on their face that can never make them well again is the division and the constant separation that the TUC had as a disagreement. That language disagreement to tell you that somebody had been induced. Mm. Then the next thing is that the pregnancy that was with MLC had been aborted. Mm. And as I speak to you, they are going to be having mutation all the days of their life. Mm. It will never result to pregnancy again. Mm. Neither would they ever a labor room. Now, these people are no longer valid in the hands of government because from the beginning, somebody must stand for you as a politician to sponsor you to be NSC president. Of course. Which is wrong. And if you go against the wish of the person who stands in for you, remember it's like Fubarak and Wike coming to government house or Yahaya Bello and, and, and Ododo then later Yahaya Bello will tell him go out of government house I'm no longer interested in you there deputy continue from where he stop until he come and kneel down and apologize yes. na so it go be a time is coming all governors will be having this experience mm. so the same thing is with NLC for uh, Uzodinma beating Ajero as a houseboy is because wetin we tell you say make you go do for there no be you dey do so why you wan use your house take start the problem mm. two you are not supposed to fight this government why are you now standing to say wetin we dey offer is not enough the real problem that led to the slap that resign his eyeball is not disclosed in the public mm. so i am saying that nlc is not protesting for nigeria nlc has never including even when Osumole was there, represented Nigerians. Ah, Nigeria in the first time, Nigeria in the first time represented themselves in NSAS. True. Mm. True. And when next Nigeria intend to go on protest, even courts cannot even give injunction. Mr. Ademo, not be because not be because no, wait, I am saying you, you know what I'm trying to say. no. When next Nigeria intend to go on protest, or intend to do a match, whether 600 million, million match or whatever, even court cannot even eh, give injunction to stop it. They go wrong. Mr. Demo, the match don't start. Eh, you can't stop it. So for NLC as a political party, it is invalid for them to ever come in because these same people were the ones using them. They know how they were pushing them against the previous Mr. government Adeyemo. and for them coming in, they know how they Wait came in. make you know say some criminals in Nigeria are living in prison in the abroad you know ask why <laughs> because this is exactly what if government invite you smart people know say if government invite you they no dey go because if government invite you for you to sit down at all look who be government they don rope you. <laughs> okay well, so anything protest in nigeria should be done underground. all this one dey come dey advice first time o oh, in the history of nigeria o oh, we dey tell government say we wan go on strike more that time we no dey tell government o they go they go start they go start the mm. strike mm. mm. government go say and what's going on it just midnight by midnight i say na the people when they go galvanize support shut down this so nation so right now eh nsc forget about this protest. protesting asu forget because inside the nsc just imagine o oh, they pay them a day to dem pay some not let me use the right language dem pay some wey dey don fair comot for ipps one thing one thing software platform dem pay some senior lecturers some a day edeto the ones wey dem no pay dem leave dem o oh. dem say dem don pay asu now why asu never come out to say see so so so numbers wey never get paid as we speak that one na part one o. Oh then part two asu senior lecturers. i'm talking about asu now not just senior lecturers senior lecturers on asu executive across the country they get gbogri from political parties if you can help them with the data they are looking for. I beg. no move on. so mm. if anybody here is pet whether asu o tuc o and my anger with tuc because now they control our market you you you know my problem we never understand say we need to break out from this system that is not working you enter motor you no dey move you enter motor you no dey move you don complain complain complain six hours journey don be twelve hours you are still complaining then e mean the people wey dey complain be the problem not not be the motor. Mm. come down from the motor look for another motor enter nigerians thank god say nlc e no get card <laughs> so they no fit tell you say you are a member of the card <laughs> a member of the organisation whether you be labour or you civil servant o oh, come down from labour because civil servant eh if i be labour president una go go work on labour day yes you people work on that labour day but una no go go una office una go government office go work una go government house go work that day because anytime they do labour protest civil servant na holiday dem dey my anger is that we are paying civil servants for taxpayers work not done mm. taxpayers money and then we dey reduce we dey reduce quality of work and dignity of labour for the next generation and for the ones wey dey labour if na wan go on strike may i show una when i wan go the strike first of all una go cancel economic thing for every state government that should be your strike number two cancel consultant from federal government and state government and local government. Well, what is the essence otherwise what, is the essence of why you employ people my brother four thousand four four four thousand eight thousand people you are paying then six consultants go dey do the work of the eight thousand why you no allow the eight thousand go house make we know say nobody dey the service shey you see the connection wey dey and then labour who are product of the service dem dey there how most uh, the agenda wey we talk na how e take rise reach where e dey that's a story for another day. abeg make we make. labour <laughs> muna go find work muna go find work i get job for una So that una no go wan do work okay may we take may we take just this one army uncovers forty illegal oil wells in rivers community. Uh, oil oil well illegal ah. oil God well. of heaven. who dey dig the uh, the. abeg uh, apart from the oil well eh not this oil well na crude oil well o. Oh. Hmm. illegal palm oil wells dey o. Oh. <laughs> yes e good make we talk am illegal mining site mining well dey o. Oh why una no go dey cover those illegal ones must it be crude oil you see where the problem dey our economy is driven around crude oil then somebody come say crude oil she has gone mm. then some other the same government o oh, another set inside the government dey help us dey go find the illegal one now so they wan make the illegal one legal now they wan cancel am they dey use am dey settle people mm. say so, as you don get that one now my anger is that even if dem burn am the cost of burning illegal fuel na money for the people wey dey burn am. yes not just money na what the. Uh, no madam the way una dey talk about environment e no need the money to burn an illegal well runs into trillions of naira to if na me discover that i burn am dey pay me trillions of naira to destroy it because na me know where the part wey dey destroy dey go the other part wey dey go my side i leave am ah, i ah, i know what i'm saying na these are these are these are things i can tell very very freely mm-hmm. until i hear this discovery i i no believe say the same illegal way when they go discover am they go go call the other person are you aware of this who is supposed to have access who did they give this well to then they go call to that person you go come go connect underground to the well they go cut off the part wey dey illegal and burn it. so so long as the thing the thing dey go. then the person wey i don uh, eh, give the contract o oh, e go pay me the government give me job go pay me then me i wan collect my own kpogri too from the two sides why we dey no keep discovery more na coming legal well dey my backyard since una no know na work if if you know the pain in the system. oh oga president you know you know hear the investigation wey dem say na about two point five eh, million dollars dem dey pay uh, illegal president every day hmm. like every day oh, hmm. himself and his wife Hmm. Investigation, yes, so hmm. two point five million dollars for the ship wey dey park where dey go. They say they don discover the ship, they say okay, they don burn am. Na media cover am. You see am. Who see am for Nigeria? Hmm. Two point five million dollars, like two point five two. Oga Mary, that one na two point five. The one wey happen for Warri, oh. that ship wey dem burn, where the ship? They say dem burn am, na so dem talk. No, na but where the ship? That ship appeared three times after. So the question wey community dey ask be say ah the sheep wey dem born where the pieces mm-hmm. because that same sheep appear two weeks after again I abi the sheep from up now e for dey drop abi na from other ground i just dey explain to us the corruption in the process then one very loud corrupt practice wey both parties the tompolo group and the federal government group and then the private consultant group wey dey give the job open check because dem show that one tell am say from europe to this point is free just go they won't, tra they no go affect you tom polo say na him get right of the road federal government say uh, custom uh, what do they call am naval people say na dem get right of way dem say no no no no dem give this right of way to tom polo as contract to look so you no get right to be here you comot they say no no no na our job They say, excuse me constitutional we don we don amend am by consultancy so you comot dem dey drag the space the person wey dey suppose wey dey hold come bring another ship transport wetin he put for that one comot Then burn that one Then share the money but here they go tell nigerians say without i eh, how dey say put that oyibo without i custom one thing one thing we don burn eh some people wey on board auto canoe people wey dey do fishing canoe dem see kpogri from inside there those wey come dey do fishing night uh, wash night for night the security people when they don't settle them settle them small small it's very bad and then uh, wetin the uh, wetin dey call am just dey enrich himself past president i dey with obasanjo last weekend i can tell you all of them are quiet because from this oil money mm. they dey get their own no they come see make dem no die o oh, i no pray that say make dem die but for every life wey they don destroy make dem dey hear whether dem sleep or dem wake up day or night make dem dey hear the constant cry god go just do am constantly because where craze dey come na so e dey start there will be constant multiple crying in their ears we go know that they go fit still sit down sign mou or not. all right. bọ́sán jọ wear make we make we wear agbada wear canvas vanguard that one no be craze wear agbada wear canvas in this country where ah no all of them Eh, Babangida, well done. No, oh. they do your own. Now they <laughs> listen to us on the phone radio <laughs> this no, morning. They'll say he's sick, he's sick. No, man, the thing they pain person. This na paper check check uh, ah. program. Make we enter the Vanguard. I just get one headline where, where I want me to take from there. Investors lose 1.5 trillion in stocks over new monetary policy. Madam, you don take note say our national papers, wey dey call national dailies, dey choose the news wey dey report because the owners of those papers are in government true true. now i say that them be part of our problem the kind ear the kind song wey go sing for their ear e dey come hey, madam you say this news you say wetin happen to us again eh, i say they they lose one point investors eh, lose eh. one point five trillion stocks for stocks which investors They no call their name I, I no enter the belle. no you no enter the belle you know why i talk so another fraud the way economic thing take come na so this one take investor investor abeg my brother i wan ask you question investor na person name. no. Uh -huh. so these investors who dem be. okay oga adeomo. E, oga adeomo eh. you still dey. i <laughs> dey. Now you quiet since. ha I know for a long time you've not uh, stayed behind the mic. No, I, I, I did behind the mic. I did behind. I know the top of the mic. Oh. I did behind you the mic. Been, you, are, you have been staying with the mouthpiece, but not behind. Mr. Ademo, you go talk your talk for this matter. Not be one person get Nigeria. Oh. See, eh, let us look at something. Each time the word investor is named for a state <laughs> and named in a country the way the definition is with me as investor is different from the way is different from the real meaning of investor. Thank you. The Nigerian yes. Governors Forum investor definition means my friends that I gave government money Good. to bring in into my state to do business. Finish. That is the definition for investor. Exactly. Allah <laughs> That is the definition for investor in the Nigeria context. Yes. And so that will be considered loan to the same state whose money was used to invest. Mm. So now, when they are telling you that somebody ran at loss, hmm. it means a deal had been done to make sure part of that money is vanished to do some particular things that are off record that will not. Are you saying that the same man? Okay, look at some days ago this the, the, the Hishi president had a meeting with investors in Nigeria and told Dangote and Boa that they can sell for, for 7,000 and 8,000 naira. I mean, sell yeah, cement for hmm. cement between 7 and 8,000 hmm. at the production wholesale price of direct buyers. Hmm. And then that now reflects that the distance the thing will be transported to will determine what the price will be. Yes, there. that's the free market. That is, where you people are not looking at something. No. Mm. And then the location where I was from the production center was not too far. <laughs> As at yesterday, 650,000 naira was, was supposed to bring 600 bags. Mm-hmm. But yesterday, 1.1 million is what was said to have to send down. I mean, um, 1.3 was what was supposed to send down the same 600 bags down to where it is. Mm. And then when you add that to the price you use in buying, that should help you to understand why bag of cement is between between 11,500, or and above. Mr. Ademo, so when you they talk, Mr. Ademo, no, I, am sorry. I, no, me I'm sorry. To, me I'm sorry. before you go to where you are, where you are going to, you know that the point you are talking about, that place where you say near to you, so it's not near to you. Uh, no, in the delivering. Now they tell delivery. you so. Yes, from their um, depot to even if your depot, their, your house is behind their depot. There are also standing rules. Anywhere come out from depot, town, there is a cost involved outside that the is, cost of what they carry. Yes, uh-huh. I understand. Now, when you look at the movement, there were people on the road that are called produce. Mm-hmm. They collect, emblem collect, and there are several collections. State governors have a hand in. Uh-huh. And then by the time what these things are done, contractors. So, no, soldiers collect uh-huh. at every checking point, they get theirs and then on a particular route, if you have eight Sabia checkpoints, points, they all collect, mm. and then they eh? put. So, so by the time you put all these calculations together, you should understand what a bag of cement will cost in your location. So don't say because I buy bag of cement twelve thousand. Twelve thousand is what is sold in the entire country. No, it's possible that you will sell, you will buy at fifteen. Another person will buy at seventeen. Yes. Somebody will buy at Oh. Mr. Ademo, okay. I tell you now, they, they, they, don't, they, they don't hear you. they don't hear exactly. See, this point when Mr. Ademo they talk, but I'm not vex. I know say na inform radio we day now. We still did the inform radio na not come out o. Oh. Because this point will affect everything about now. You see the way they take arrange fuel, na so cement. Except you know one build. In any case, it's a direct way to say let us push our housing project, federal government housing project, and allow developers lie low only the rich and the affluent go fit uh, build. so mm, to, to rest my case to rest this case I was trying to generate is that when you are using the language investors run at loss as whatever trillion for the same market you were the one that fixed the price and the gain mm. you are telling me that he ran at, at loss. loss thank you Mhm. the ship capside when e take run am. mr dem even the ship capside eh. no no people dey underground. dem dey look am from the forex angle. madam e no forex anything hey madam no allow dem deceive us no country no country mr dem all land first ah no no madam no look am for that side at all. was giving twenty thousand dollars to go and do an exchange he called the people he was supposed to do the exchange for that dollar is now one thousand three hundred meanwhile that same day inside where he was doing the exchange he already made six point eight million from the people's head hmm. but he came and get the impression that dollar fell. madam if you see financial books you go know say dem doctor am. and this guy <laughs> as a uh, uh, the so-called mog was proving to the people that he was innocent of the matter until the very people that sent him to go and do the thing brought the one they changed after he left the space that same minute. And then they told him, Look at how much I changed this thing. So, where did you keep the money you stole from here? Mm-hmm. And then he was now like, Uh, you see, and uh, eh, you see, what did I see? I am seeing that you stole. Don't tell me what I see. Mm. That is what I have seen. So my take here is when they say investors run at loss in Nigeria, in the same economy where they are the ones manipulating the exchange rate and the way the thing is going, investors don't. If investors are losing in Nigeria, why did they keep coming? Mm. My brother, they did not lose anything. Look at a very simple analysis now nnpc last year you know the previous le previous year they declare nnpc declare say dem make better profit. Mm. yes people eye come dey nnpc body they come dey call for the head of the gmd then in his smart moves they come agree now say 2023 dem make loss una oh, no read that news. yes say nnpc make loss my brother 2023 abeg when buhari abi wetin be im name when emilio eh, eh, eh, come when e increase fuel no be june let's assume they make loss january to june or to may may twenty-nine thank you let's assume say they make loss mr adeyemo wait na let's assume say they they make loss from january to may june to july is eight months shey you know eight months inside twelve months. june to july. yes na. okay. No no oga please do the analysis. june to july sorry june to july yes na no june to december now you talk jare so calculate how many months how many months make one year in a better part of the year you made profit because there was a declaration and the profit was not once they made profit three times they increase from 200 to 400 to 600 to 800 and to 700 and something okay. so bros okay. how will they now explain to us now that and the same nnpc will not be the one wey dey abroad o oh. nnpc nigeria limited now made a loss okay. for 2023. twenty three just to make us believe say me nine nsr after they make money when he say. mr ademo uh, dash uh, dem uh, dash dem the one for me dash we dash dem let's assume say me dey make loss from eh, eh, june eh, to december did they make okay. laws. i want to categorically tell you that nnpc brought in twelve mm, let's say twelve million litres for instance and that may twenty-nine. mr demo you do dey worry yourself leave may twenty-nine. No, no, with may twenty-nine. that very day by twelve p.m. in the mm, afternoon. Mm, they already tripled how much they use in bringing Mr. the fuel into the country. Don't worry. I said dash them the May 29 transaction, dash them. Make okay, it be part of I their losses. May 29, May 30th. Make it part of their losses, Mr. DMM. Add that to losses. That is five months they lost. You know, they lose those ones. The remaining one, they still lost some. Um, and then now they are telling nigerians that they lost okay now inside those years let's assume say they no the subsidy eh dem come comot am from nnpc then landing cost nnpc come dey pay am abi. they forgotten that they were already telling nigeria that market forces were in charge of price. mr adeomo na now they tell you na the same market forces i will dey discuss so na ah. the same market forces wey dey don push go cement now gradually now they want to push the same market forces technically into rice look at the analysis every part of nigeria will get increment whether na food o human being o animal o uh, material anything any, any resource eh, when government dey intervene dem no dey intervene to go back to the previous one just make e clear to everybody dem dey intervene to see how dem go take share the prof excess profit into two so e dey clear now that we go buy cement reach fifteen sixteen seventeen twenty thousand for this country because i go explain the road for now e dey motorable na im make the price be eleven twelve thousand thirteen thousand. yes once road? start for the same road wey dey refuse to go now go fix the same cement you no go expect truck wey sleep three days for road make e give you the same cement seventeen thousand la la la la e go be three times the price hello indigenous nigerians now na indigenous people follow una dey talk but una ready to find alternative to cement because una go buy cement reach thirty thousand per bag if you don like it go to court. court. <laughs> if you don't like it go to court. Mm. because rice eighty something thousand mo na already buy rice two hundred thousand no e good make make am clear pure water may una go start una own pure water factory for una house now because una una wan drink am otherwise you go buy pure water three hundred per sachet if you no like am you go, go to, to court. court. go to court. because the same forces you see the people who dey make money na more make dem very clear so that when we dey do protest we know who dey go catch union members for your state start to dey look for their name the former executive and the new executive mm. find them, dey find their address na dey be our problem so in case na dey find una wan go beat una go their house una find una wan go kidnap una dey show kidnap for that place if na dey find una wan deal with una go dey because una church if una na pass una member of union he is the next person to meet because na dey be our problem na union tell us say codedly behind camera governors of states for their meeting say union cannot reverse what they are giving them say no country dey go back everybody dey go front mm -hmm. so mm-hmm. if they dey increase igro union should find alternative to their people union come agree with them say so okay no problem we go find alternative but if we reduce anyone una go pay governor say no they no go pay so union as we speak many unions now don go take mortgage from banks dey run uh, eh, wetin dey call am wetin wetin people dey build am wetin dey call am real estate very soon in nigeria union go get their own market government go get their own market union go dey regulate government own go dey run their own because they must make money for themselves and for government market women make una dey get sense if una no fit go new benin make una stay una house una area na market market no be one designated place mm. because the house she don wan enter now presido no explain this detail to una e tell una say una perseverance no go dey in vain wetin mean be say una continuous hardship increment in dollar increment in naira una go enjoy am for a while but at the tail end e no go be in vain make no do the math very simple math i buy one thousand naira my salary na hundred thousand o because na wetin i dey earn be that i use hundred thousand for two weeks instead of one month and then I, after the two weeks i come use the same hundred thousand for one week inside the same month o oh. then the last month i come use one fifty thousand for the same month so i don borrow two fifty for one month and e go dey continuously like that so before six months i go don borrow one point eight million president say make una continue dey borrow like that na wetin dey talk be that continue the hardship then at the tail end maybe after one year e go come give me back two hundred thousand after i don borrow one point eight million the remaining one point six million who wan pay am hmm. na me and you so when the man say. and that is what actually explain further slow I mean reduce the purchasing power mm. and further ah, slow down Thank you. Economy. economy. Yes. So now that is what really explain what yes. that is what then for the government side anybody wey believe am the person head not correct government will steady banks go so come out with their end of year financial report just dey look am they will tell you that there is no profit dividend is low they go reduce dividends to shareholders by any percentage which they wish but shareholders you know we get shareholder we get the shareholders the shareholder wey dey amongst other shareholders go get the profit through the back door mm. but the other shareholders go get the na so they go tell you say the economy is bad we want to fix it you know why because europe and world bank don tell them say you cannot say the economy is bad and you are declaring so much more mm. una dey negate wetin we and world bank because last week and last two weeks nigerians and the world uh, economic forum dey fight the world bank and imf to say una regulations dey against development of nigeria Now they say no no no no it's not correct na nigerian regulations dey dey against our predictions now they wan harmonize am so that when world bank say nigeria is poor Nigerians' financials go show say nigeria is poor then they go keep to dey borrow us money ahead. Mm -hmm to take up our subsidy wey president say go still settle us after we don borrow so i just give the analysis now i don borrow one point eight million within one year government wan give me two hundred thousand how much remain one point six i go carry one point six over to the next year and i go borrow join again government go still promise me another thing say make i continue so when you hear say they dey give citizens waivers calculate the cost of the waiver vis-a-vis the cost of living and ask yourself the balance who wan pay am because the ones wey dey there abroad eh just watch you go remember say na me tell una this thing they go use their two leg send sos eh, report come here make we send money to them. make them come house because dem no go fit cope una go remember say i tell una this story because right now dem dey use dem dey bridge the gap once the gap don bridge they go come house no matter the job they do dem go come house and when they come and they come meet me and you so the land wey dem sell wey dem give you money two million dem collect twenty million travel suffer chop the two million because you go pay that two million when they ready to come and when they dey come they dey come with their full baggage only say they no dey come with anything because europe no dey make mistake if you enter europe with plenty money you dey leave empty go ask joseph, joseph for bible if not be god intervention he say they deport joseph go back to him village from prison i for be i just dey explain to you the prison condition wey some people feel say uh, i can buy a car that average middle class wey dey europe if you dey middle class for europe just know you are you are a pauper but for now you can buy car you can show off selfie You oh. no problem enjoy the social media for now right. when time come you go remember say oga moses tell you say you go use your hand pack your jigida come out the only people wey secure now dey say according to them na those wey get property for the europe in high brand areas wey government no go fit comot eye na dey get hope say dey go fit stay but say you just new entry you are less than five years ten years in europe you already you soon come house. hmm it is well. no i no talk am make una go commit havoc oh. o make una go do high blood pressure no no no no no uh-huh. i talk am so that we go una go know how to plan uh-huh. because right now the telephone person talk about how we want to use uh, starch and red sand take mold block the person dey laugh me you no know say where we dey go na far pass where we dey come from um, because cement you no go fit afford that if you calculate the cost of cement you go yeah. even you go know uh, so when i dey calculate all these things some people dey call it dey go say ah which kind of poverty i say okay even fuel even fuel engineers nigeria engineers abi na you sit down near me make una scientists laboratories all these laboratories dey collect, uh, check our blood our blood whether na the correct blood sample na they give us we no even know make una comot mind from blood blood is red e dey our body if you draw am it's the easiest thing to do you will see blood go the area wey no easy we can make fuel on our own as god take give us sense take do collect uh, light from sun we can collect fuel from around us now why we dey waste must our car drive on the one wey federal government dey give us. okay can we can we. una no vex i i no come studio in the same time but i just feel say na my mind and our mind mm. na dey share pure water we don fit solve the problem for pure water if your water dirty just put salt leave alum if you no get alum put salt e go regulate put am under sun if you no even get salt uh -huh. salt sun still dey but rainy season we go tell you how you go take solve that one so there are other alternatives okay we go fit use uh -huh. if you doubt your water then make borehole no no be borehole make tank um, mm. red sand tank uh -huh. clay tank all those dry mm. put your water inside naturally that is a healing balm if you put water inside red sand e dey heal your water not just give you clean water e dey heal the water if you drink am e dey red sand or clay yes e dey e dey heal your body naturally mm. i i no i no talk about clean water i'm talking about water for clean. e dey heal your im your system e dey wash out all the nonsense if you say lie go try them. uh-huh. so we just dey share these small small things because we know say may we take punch newspaper eh, may we take punch <laughs> newspaper who who who get punch newspaper i don't know mm, i i dey ask because hey, eh, my brother we need to ask now same name linkage we need to talk this one oh. ncc rules out extension. Mm-hmm. Telcos bar 12 million lines. Meanwhile, a court, uh, a federal court in uh, Lagos, tell them say make they stop, make they not deactivate people lines. Hey, eh, madam, you know why that thing no go work? Why the name and thing no go work? It's very clear. E no go work. Without court give order or you not give order? It e can't work. If you e work, eh? Two things will happen to federal government IGRO. Hmm. <laughs> you see you see they not get sense they no dey touch the real money okay make i give example with bdc i no understand nigeria dey go so bdc you know bdc get mm -hmm. premium customers they get average customers they get low income customers then they get the customer so that they always give premium customer premium customer they no dey tamper with them even if they are lie even if they they go do bypass They no dem no if they reach they see that bypass They dey climb ladder by theirself fix am They go go They no dey tamper They no talk to anybody average customer wey dey pay from five million upwards they go go your house go knock say please we noticed please take note They dey give them warning uh-huh, the one wey low income farmer be na low income they dey cut their light carry wire go house the last phase the, the customer. customer the customer wey don dey there for almost forever o dem no just dey cut the light carry dey dey carry transformer comot <laughs> no light no matter what you say you remain no light na im dem dey do for ncc they are premium customers see no matter how they go give you phone call please we noticed your line has not been activated um, you can use this to get your nim and please activate it when you can't call this number we can help you sell it won't take you ten minutes premium customer the other customer wey dey pay but not get time they dey send am constant text message and warning no matter how they no go cut in line the customer me and you they no go send us message they no go send us warning na radio and tv we hear our own warning from they go just cut am off because we no dey pay na how much you dey <laughs> how much you dey subscribe every month you dey subscribe hundred thousand abeg <laughs> those number of twelve million na make up that number of the people wey no dey subscribe anything people wey dey flash dem join that number <laughs> wey dey send text message quick quick you no even copy four naira dem dey that category na dem dey wan flush but if you dey make calls steady voice calls no be whatsapp call voice call and then you dey do data hundred thousand two hundred thousand five one million eh, eh. <laughs> but say e be like me and mr adeomo wey dey use text message uh, <laughs> network is not na na me and mr adeomo dey hear say the network is not good It is not connecting <laughs> mr adeomo in case you never connect go connect o oh, because na me and you wan dey one off. the people wey dey connect they no see as we mm. speak dem no know whether we dey talk with dem hmm. i just say make i share that one because before before you start to dey shout and they don tie am to your account o. Oh. the names issue eh hmm. like you you you you rightly define and categorize is true you see they've even adopted another system now that if they already buy your line that you can't call they've started now hmm. especially glo you can access internet Mm. but but method. people go fit call you. you they go allow you subscribe o. Oh. you go subscribe finish o. Oh, mm. but they will not let you have access to your to your gig to your subscription mm. and then to force you you know social conditioning don really start. Mm. but but because there is no rule of law in the in the country Nigeria even when a court will say don't they will tell court we have already. Don't uh, Mr. Demo, which of the court? Because premium court day. <laughs> no, madam, it's good. It's, it's, good we say the way it is. There are courts in this country that even if the court, their local government, will not get light. Once that judge is from the above, that court becomes renowned court. Yeah. Now wait till talk they follow. Then make your court day inside also Rock but say na one kind push and start judge dey put there no matter what you say dem nullify am eh, na the country uh, category dey this country. there are eh, there are there are things if nsa was really very well if nsa was well a country that is running on a pay as you go project if you are going to deactivate my calls or I mean you have deactivated my calls i should not even been able to recharge my line. Hmm? so that you stop making your money. Yes. Ah, Mr. Ademo. You know, you no, know, you you, you wait, see where we dey. President, wait, wait, wait. How will I make money? No, now you <laughs> wait. and how will I pay your salary? You are standing in between the gap for them, Mr. President. How to so send impress in office? You said I do not have NIN. Yeah and that for that reason I should not be able to talk to another no, person. No, Mr. Demo, it's not I do not have. it's not I do not have. the mathematics na it dey tell us Mr. Mr. Demo. Mr. Mr. Demo mathematics dey Now, I wan tell you no be Mr. Demo no vex no be I do not have NIM I refuse to have NIM. Okay. That's what you are paying for. So the no, the the sanction is that you go subscribe but you cannot use it as spiritual go expire. that I I deliver I I used my money to buy. It's just like you are telling me now. Just you see the same mandatory project where we they run where we no know say government put us for slavery. Mm -hmm. we dey quick think say they are regulating. i tell them for church they say they say a child no. of God should not say something negative. <laughs> you <laughs> know See, we are children of god we are not slaves anything we say calls. don't equally make me buy recharge card to load the line mr adeyemo it is called sanction sanction it, protects the service provider it deals with the service consumer it is called it, sanction listen now listen oh, yeah, oh. because the consumer protection agency is not working Mr. there's no consumer protection such actions are corrupt actions that have been eh, because the they have bought the corrupt uh, what do they call them? customer protection one thing that eh, office uh, consumer protection agency they just crap am the one we dey na just to the collect money this is the truth everything so na igr everything let me let me tell you it's everything each time you recharge your line the VAT that comes from your recharge goes to the government. Is the, the telecom companies make the money, fast, and fast. the person is the, is disallowed to make use of what he paid for. Yeah. It is very very. Mr. Ademo, make, make I shock you. make i shock you once not, not yesterday you no not be electric shock like not not be electric shock <laughs> because me me know say you na shocker yourself <laughs> if you buy recharge card e no go you try try e no go if you call customer service e dey go let them they can do it for you from customer service end but from your end you no go go then when yes. you when you finish that drama make calls you no go go when you go go quickly check you go see say the call of one minute you go come dey ask yourself how many naira to mb na you go come dey calculate by yourself mm. because it has run out mm. then where they need to make money is that you will lose that money that you recharge but then go gain am so when he finish the hotel, say please if you know you you loaded it went you use something, and he's telling you load again to activate that's why you go see the hotel. say to roll over your data pay uh -huh. you see now this uh, lottery approach this uh, dagbo approach na dey use that your card this never corrupt, your card uh -huh. your card never finish o. Oh but load another one your fuel for motor never finish o oh. buy another fuel to activate the one wey dey side motor excuse me the one wey dey side motor why e no dey work. why no dey work. oh mr demoshe you see. You see, no, you see the the system had been designed to corruptly be harvesting from the people yeah. Hmm. and this is not what they do you see the kind things when nlc suppose dey come out come for tuc suppose dey discuss they will come out and be discussing salary structure. Sademo, Sademo, I want, I want step aside. But before I step aside, wage. before I step aside, they make that one million. I just forget. You not work. Now ten thousand they mean not one million. <laughs> one man, elderly man, he go be sixty by March by next month. He tell me something where I no go fit talk outside, but I fit talk am here. He said the UK government is designed to keep you moribund till old age. That your psyche depends on them for life. He said, I entered the UK when I was in my 20s. I've been there, I'm going to my 60 years. He said, Bros, I can do anything I want to do in the UK, but there are some areas I cannot do. Agriculture is not in my plan at all because I can't go to that space. Tech, I can't fund it, I can't fund it, so I can't go to that space. He said, But if I leave now, I am as good as somebody that is just starting life now. at sixty, wetin make am talk am get wetin i talk i share with am say before you know you go be eighty, you go die you no go achieve anything he say yes he know say he get few years to go not be say na native doctor o but he don calculate am say if at all he wan dey productive at least worst case seventy that's ten years from now mm. because after seventy you no go fit dey to do wetin you wan do he say so he need to take that step now if na to go start life from scratch he no mind mm. he wan sell him property for that side come back here const he say because the more he stay there the more he dey redundant he say but im siblings hold well well and dem dey there i say but talk to dem he say no dem go fit help am o he say but why dem dey do am like that now? if you dey hold, you go you cannot think of living there you go dey there and die there so your your resources go help to build the economy but if you dey here your resource wey dey there get how much dem go fit release to you your own money wey you make o because dem expect say a fraction of that money should remain in their economy now i tell am say if na you be the uk no be the same thing you go do i dey explain this mass because the people wey think say they dey go there they young na they young na when i ask am say when your twenties he say my brother you no remember anything about nigeria o say na old age him come dey think am. fellow nigerians in the diaspora una no go know when una go reach eighty eh they go use casket carry una come for the one wey don die the ones wey never die una come come dey speak english where native people no know so they go still collect their own from your hand first before you go realize say you are redundant now when you dey hear me your ear still clear you dey hear me clearly start to dey pack your load dey come back house the opportunities in this economy that is very hard is far better e dey e dey make you human being pass where you dey my name na oga moses una still indigenous. i don't know when i wan hand over but in case una wan make i hand over more like wey dey tell me now <laughs> because the earlier i hand over the better for all of us uh, my name na oga moses till we see again o oh. and hear ourselves. Una bye bye. Amber. Uh, well, to the very valuable indigenous people, it good make we understand, say, so many things be to correct in this country. And the new Nigeria, we do hope, will lay them to rest in such a way that uh, I, I, will be able to get it right. You see, you be the, you, you don't skip or Rosary report a lot because I know you don't want to go into that at all. the Rosary report adoption now to create a, a, diversion of attention for people, and the indigenous people are already falling into it on the electronic media, sister radio, uh, television stations are constantly discussing it now. <laughs> I can't understand how you did something 12 years ago. You are saying that that is what will help in Nigeria by scrapping a merging agency to be the solution to a dying, a moribund, casket, mortuary economy that you already have. So I am saying that the new indigenous president of the country will work out a way to get a modern approach to helping indigenous solutions to get the country back. Okay, okay. But until then, I see Beladio Omoakao oh, <laughs> and the truth about that to the indigenous people. Now, well done. Mm. my people, uh, there's hope. If you really think about the Oronsai reports, if you don't really get negatives like that, now the interpretation of the of the report by devious elements na just the given problem if you remember when orose gave those reports very brilliant report if you don't read through the report you are going notice say the mdas wey he talk about um, scrapping Now scrapping though, mm. if you read am now, scrapping it talk so because now duplicity of yes of work actually how come about i come dey listen to this man um, uh, shehu sani uh, Shina Sade uh, from mm. Kaduna yeah. Uh, mm-hmm. Uh, West. The, the Kaduna guy? Yes, sir. Yeah. That man is really brilliant, sincerely. He can explain. say, when them be senators, say, when you enter, now, what did they, they rate you? Now, the number of MDAs, and eh, many, number of policies mm. you fit, spo- um, policies, bills you sponsor, and MDAs who you fit create. Now, then they create the MDAs. Yeah. no. Now, explanation can't clarify me. So, so when they do those, say as at the time when uh, Orosai pull up this suggestion to the presidency, so there were about 150 to 200 MDAs then. He said, but between that time and today, mm-hmm. we have about 1,300 MDAs. Yeah. So you can understand. So in order to distract people, Eh, this drug lord and I Anasti 419B. <laughs> yes, now, because if you see the approach of governors, you're going to snap 419. This, this guy, and they tell him in Chile. He's a, he's a clueless person. Very clueless. You won't, you won't do the ma, restructuring. Ma, and yet, ma. you you increase. I not uh, believe uh, you in- clueless. So. Oh. Okay. okay. na no. dey call am 419 e okay. no clueless okay. o. Oh. e no dey clueless but in policies hmm. dey clueless. Mm-mm. if we say im policies dey clueless in no clueless okay we go discuss am okay so now you see the approach i want just comment. if you see the approach we take make want then then they merge them together. and pay them salary and if oga oga corporation now say these departments no the meet target mm one scrap one scrap am comot that scrapping that she's here now <laughs> people go lose jobs you go count how many people He go say right now the ceo go give target in order to meet the uh, you know the economic budget the, uh, or plan for the whole year where banks go He go give general manager target general manager go call the executives He go give them each target which target This bozu don give each of these persons wey dem dey now so there's no target there's nothing one thousand three mda to do wetin no be last year we dey analyse the election oga adeomo come dey talk say each of these mdas wey dem dey so say their budget in a year you go hail and at the end of it now they no dey fit give a eh, eh, report about wetin dem spend federal government subventions to I don't mm. want to talk for this matter. So you don't, you don't already, you don't come out. Uh, no, uh, as I did so, as I talk, so not my voice. I, I, touch on for in wisdom bone. Uh, I touch on there. So now the matter be that. So I tell you now, or else I report. What I feel, personal opinion, say this uh, nine president supposed to do now. Call the organ come, update your report. Just update them mm-hmm. to keep us, yeah. in, uh, uh, keep it in speed. with the realities. Yeah. exactly? And so, he's adopting the part of the of the the, the crafting and and merging just, to say we are that, reducing the cost of governance. Now, is that the eh, reducing of cost of governance? Madam, shockingly, all of the media houses begin to praise the man. uh, because they are being paid. You know they absorb the entire report. Oh. Now nah, the, fractional adoption, I do because every corrupt person na so they approach issues. Mm. They go take the side with for them. The remaining side. Yes, it's a scrap. They're the ones where they're very active, but they still duplicity merge. merge. That report was done how many years ago? Twelve years. years. And a lot as and somebody say no, we still adopt that report the way it be. Is that not fraud? fraud. Very fraudulent. fraud. <laughs> abi isaac mary livingston atkinson na merry hmm. christmas for today na the last hey today na the last day last day na next ah. four years we go see twenty-nine again abeg make i quickly share this story uh-huh. about the four oh. about the twenty-nine of uh, february oh. uh, Yeah, I, I remember very vividly some years ago somebody did a wedding today um, and with true. them you will be doing your wedding anniversary every four four years. So, uh, eh, yeah. no yes yeah, but na so uh, eh, na so I dey even those come out. yes that wedding no finish. Eh, uh, although you don talk am now even the people dey do birthday i don get remedy for their birthday you know say our own we must find solution to the problem solution. i notice say every year na six hundred and six <clears throat> three hundred and sixty-five days plus six hours. wey dem tell you na no no no tell you no this na so e be o na. Eh. because every year if you calculate am yes eh, eh. na that thirty months no no e no complete thirty months finish na six hours. that six hours na dey make am every year if you calculate all the extra extra every month for a whole year e sum up to six hours in four years those six hours for every year na one month twenty-four hours make one month na make in those four years you must get one twenty-four hours make, make one month sorry twenty-four hours make one day <laughs> na make in four years you go get one extra day and the calculation of that extra day fall for uh, february Mm. now make in four years we dey get twenty-nine i come go back to the holy book come calculate i come see na really six hours extra na god give joshua <laughs> when he fight that fight so they come calculate <laughs> oh. yes na six hours they come calculate the six hours join every year so every year na that six hours extra so na im make the calculation they go say three hundred and sixty-five days or three hundred and sixty-six days make one year or one leap year and na that six hours hmm. na dem calculate so if you calculate six hours in four years you go get one month hmm. and that one month so my calculation when i read that bible come tell me say that fight was fought from january to february for bible amen amen so i dey i dey explain this so that those wey dey celebrate birthday and wedding anniversary you go celebrate at half <laughs> every year but in the fourth year that is lucky. the first three years na lucky. key. now you know why inform me have to do an extension of another extra. na two hundred and exactly because because hey, oh, na the fourth year they come do full blow. so if your husband marry you for twenty-nine february the first three years na low cost. Uh, and una go dey save money towards the full blown uh, birthday <laughs> or uh, wedding anniversary i just say make i share that one with you. and and if your husband <laughs> marry you for 29, that una bedroom practice go be half half eh, una go dey reduce am una dey born eh, well i never do investigation to know whether na full color dey come out in those years or oh. not but we go join later make i give my own uh, experience for february 29 29th alright oga dey prepare your own i get picking where i born olúwa o. oh on oh, that uh, on a leap year. Eh? Eh? we dey calculate the math. when i dey pray i pray the pikin make the pikin come out on the twenty-eight. e no come. e come. trust me abba now oh, ah, when i enter oh, i enter oh. <laughs> you didn't want to start to be doing baby no <laughs> yesterday i get pikin wey celebrate birthday if not i be wan say many pikin cake dey small small if first day go small go small then the fourth year go big and the pikin there e dey call me sugar mummy. oh <laughs> alright. ọ̀gá ẹbí ọ̀gá tó mú ẹ̀rọ experience. all tell us indigenous people of nigeria yeah, yes don't, no matter out. no matter wetin dey happen we still have um, a choice to be happy or not to yeah. be happy so irrespective of wetin to yeah irrespective of wetin dey happen around you please abeg una make sure you do not allow sadness not allow um, discouragement make e overshadow you no and you must get somebody where you fit talk to this na the time where we need love and unity more than ever before to fight this evil if we una they watch the world news a lot they happen for europe mm. and america right now yeah. on economy own a lot of the so-called big people all these uh, uh, is it Jeff Jeff uh, Bezos Be- Bezos uh, um, uh, Warren Buffett well, all of them <laughs> they are selling bucket or <laughs> they are selling they are selling their um, shares yes they are reducing what they own there's something they understand or there's something they are planning so i say make i just bring this one come out so that those of us where they listen they are reducing the the the money that they have in the system they are building bunkers they are buying satellite phones they are buying satellite phones they are they are buying um, generators for light dis na people wey dem say dem dey get constant light so there's something that is about to happen if you notice this week the um, our um, internet e dey wave this week Uh-huh. dem don talk say they cut cable for underwater mm-hmm. say the is it huti abi um, eh, those ones eh, for oh oh, oh. is it hoti eh, Eh, Houthis, Houthis for um, um, Persian Gulf. Yes, say they cut cable, so a lot is happening. Just everybody, just be watchful, be prepared. Make sure say you get food. Plant something like we always advocate for our Greek program. Make sure you plant something, and please be your brother's keeper. My name now. Olayemi. I salute you. Thank you.